iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriyane isanga ishaka ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga nk'uko bisanzwe ku munsi wa gatanu tubashikiriza ikiganiro cyerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme ariko uno munsi ibiganiro byacu hafi byose by'uno munsi tuza kwibanda cyane cyane ku irahira icese rya donald trump mu mabanga y'umukuru w'igihugu ndabafinze umutumire wanjye ninde no munsi bamwe ndakeka mwibaza ko ari Donald Trump ariko ni Thomas Kamirindi Thomas Kamirindi ni umutumira wanje jewe nawe tugiye kuganira ku irahira rya Donald Trump no munsi mu mabanga y'umukuru w'igihugu ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri isanga ni muri kano kanya kuri uno munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni umunsi haza kuba ihanahana ry'ubutegetsi hagati ya perezida barack obama na donald trump donald trump yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ku itariki umunani z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri uno munsi wa gatanu bitegekanijwe ko donald trump arahira icese muri ayo mabanga mu kanya kari imbere izo bari saa sita za hano i washington dc ibyo birori biza kubera ku mametero magana atanu uvuye hano ku nyubakwa y'iradiyo ijwi rya amerika muri aka kanya igisagara cya washington dc kirimo abantu benshi bavuye mu mareta atandukanye y'igihugu mu banyagihugu baje harimo abiteguriye kugira imyiyerekano yo kwiyamiriza uwo mutegetsi mushasha n'abandi baje kumukeza mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye thomas kamirindi yakurikiranye hafi ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida hillary clinton na donald trump ibijyanye n'amatora kimwe n'ibindi byagiye birakurikirana kugeza uno munsi aho amerika igiye kuronka umutegetsi mushasha thomas agiye kuduha umuco ku kungene ibirori bitegekanijwe kugenda mu kanya kari imbere hano ku mugwa mukuru wa amerika turaje mu idonido ry'ibiranga ivyo birori tuvuge ku bitari bike benshi cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini mukunze kwibazaho turabahaye ikaze rero mwese mushikiriza ibibazo mwifuza ku kuntu ihanahana ry'ubutegetsi mu ntwaro ya demokarasi muri amerika igenda reka nakire thomas mugenzi wanjye thomas waramutse neza uno munsi waramutse neza oriane yego n'abandi batwumva mwiriwe aho muri mu burundi no mu rwanda yego thomas uno munsi rero nk'uko twabivuze tugiye kuganira ku ihanahana ry'ubutegetsi rya donald trump ah, aho barack obama agiye gutanga ubutegetsi turizera mu mahoro n'umutekano mu ntwaro ya demokarasi nk'uko bisanzwe bigenda hano muri amerika duhere rero ku kuntu ibirori biza kugenda ah, duhuye- eh, duhereye ku itariki ryatowe hano umutegetsi mushasha arahira icese hari impamvu baba baratoye iryo tariki canke ni itariki risanzwe batora bitewe na gahunda ya leta
itora hano n'irahira ni ibintu bibiri byanditse mu itegeko nshinga ni ukuvuga bara- mu itegeko nshinga ku munsi wo kurahira baravuga bati ni ukurahira kwa kabiri wa kabiri w'ukwezi kwa cumi na kumwe gukurikira igihe manda y'umukuru w'igihugu iri hafi kurangira umwaka manda y'umukuru w'igihugu irimo irangira ni ukuvuga nyine niyo mpamvu batuye ku itariki ya munani y'ukwezi kwa cumi na kumwe muri uyu mwaka umwaka wa nyuma wa manda ya perezida obama Mm.
Na- noneho rero no kurahira itariki makumyabiri y'ukwezi kwa mbere Mhm.
ni mu mwaka w'igiharwe umwaka w'igiharwe ni wo mwaka utagabanikamo kabiri tuvuge Mm.
nk'igihumbi magana cyenda na mirongo inani ntabwo ari igiharwe Mhm.
igihumbi magana umunani igihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe n'umwaka w'igiharwe hano rero manda irangirana neza n'umwaka utari uw'igiharwe Mhm.
noneho perezida akarahira ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere y'umwaka w'igiharwe kandi mu itegeko nshinga byanditsemo yuko arahira saa sita yuzuye Mhm.
niko rero uyu munsi biza byose kugenda biranditse mu nama mu itegeko mu itegeko nshinga mu ibwirizwa shingiro- ibwirizwa shingiro ku ku barundi Eh, none ubu ni saa sita ni ni saa tatu n'iminota mike y'irenga dusubira inyuma gato mu mateka abategetsi bamwe bamwe nka george bush na barack obama umunsi bagenda gushikirizwa icese amabanga y'umukuru w'igihugu babanje kuja mu misa mu gitondo cyaho trump nawe yoba yabanje kuja gusenga muri iki gitondo ubu ni hano i washington dc ni saa tatu n'iminota itanu irengaho gato yoba yabanjije kuja mu misa imbere y'uko aja mu birori byo bya saa sita nawe rwose yabikoze we n'umufasha we madamu we ndetse n'ugomba kumubera visi perezida eh, pence na madamu we ubu ngubu bari mu misa yego tuvuze misa ahari abakatolika cyangwa se n'abandi bakirisitu bashobora gukeka yuko ari mu kiliziya uko tuyumva mu bakatolika uko abakatolika bayumva Ah, ah, bo ntabwo ari abakatolika ariko ubu ngubu mbese bari mu rusengero barimo bara, Basaba imigisha.
barasenga ariko rero ntabwo byari itegeko Mm.
ni umuco wabayeho myaka na myaka umuntu umutegetsi ugiye kwinjira mu mabanga ugiye kwinjira mu butegetsi ugiye gutangira imirimo yo ku- yo kuyobora igihugu akabyuka akitegura akabanza akajya gusenga Nuko igikurikiraho rero ni uko baza kuhava perezida watowe na madamu we bajya kwa perezida ucyuye igihe Mhm.
muri maison Ah.
blanche babakire we na madamu we basangire Mm.
ka cyayi ibyo benshi ntabyo bazi Eh, ubu ngubu ba- nibava mu mu rusengero nibyo bajya gukora basangire ka cyayi banaganire nyine birumvikanaho gatoya noneho baze gufata imodokari bajya ku ngoro y'inteko ishinga amategeko aho barack obama aba asezeye ni ukuvuga muri make barack obama ashobora kuba ariko aramuha imigisha yiwe amuha imigisha yiwe nibyo kuko nanone byabaye undi muco perezida ucyuye igihe mu biro bye undi nyine ari buze kujyamo asigamo akantu k'akabaruwa eh, bavuze ngo ngo ni akabaruwa kanditswe n'uru- n'intoki n'intoki n'ikaramu n'ikaramu ntabwo ari ibi by'imashini ah, ah. mbese ni nk'akantu k'ubucuti ko guhererekanya ubutegetsi nabyo ntabwo biri mu mategeko byabaye umuco gusa abenshi benshi ba perezida benshi ba- barangije igihe bagasiga bandikiye abazabasimbura ako kajambo n'intoki zabo Mm. ibyo byose ndakeka ari uburyo bwo kwerekana ihanahana ry'ubutegetsi mu mahoro mu rukundo mu mutekano niko bimeze kuko nanone byabaye umuco amerika nicyo gihugu cyonyine gifite uwo murage wo gutanga ubutegetsi mu mahoro n'ituze birenze imyaka magana abiri na mirongo ine umuperezida agategeka yaratowe na rubanda aka- akarangiza manda ze agatanga ubutegetsi mu ituze byabaye n'umuco ko ari manda ebyiri mbere ntabwo byari mu itegeko nshinga babishyize mu itegeko nshinga guhera muri mirongo itanu na rimwe igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe niho babishyize mu itegeko nshinga ubundi byari umuco gusa kereka umuperezida umwe niwe watoye manda enye delano roosevelt yitaba imana agitorerwa manda ya kane Ya- yitabye imana mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ni uko rero byabaye uwo muco wo guhererekanya ubutegetsi mu ituze bikanagaragarira aho perezida agiye kurahira perezida mushya na perezida ucyuye igihe ahari n'uyu munsi niko biza kugenda yego turaza kuja mu idonido neza na neza kuntu ibirori biza kugenda baza kubyitabira ndabwiye ku murongo ko mugenzi wacu edi gwema ari hanze hakurya hafi y'aho turi ah, aho ibirori bigiye gutangurira kuba atubwire uko icuka kimeze uko abari kumbure mu myerekano canke abariko baragerageza kuza gukeza donald trump ah, bameze muri aka kanya edi gwema uratwumva
Ah, ndabumva oriyane uri hehe muri aka kanya edi byifashe gute njyewe ndi neza na neza ku ngoro y'inteko ishinga amategeko aho ibirori nyirizina byo kurahiza donald trump bibera
ukwitegura kwakira abashyitsi kuri ko kugenda gute umutekano wifashe gute muri rusange
Ah, kugeza ubu navuga ko ibintu byose birimo kugenda mwituze kuko benshi mu bantu bari hano ni abantu baba baje bafite ubutumire bafite amakarita ah, abereka aho bagomba kwicara hari ah, ahantu hatandukanye bagenda banyura umutekano mu by'ukuri navuga ko umeze neza nta kintu na kimwe kiragaragaza ko usa nkaho uza guhungabana Ah, mwumvishe ko hari inzego z'umutekano zigera hafi ku bihumbi makumyabiri n'umunani ah, zirimo gucungera uko bino birori bigenda Ah, ahangaha rero abantu bamaze kuhaza benshi cyane muri rwa rubuga muzi rwitwa national mall rurebana ndetse n'ingoro y'inteko ishinga amategeko abantu batangiye kuhuzura Ah, mu gihe dutegereje ko abashyitsi bakuru batangira kugera hano ku ngoro y'inteko ishinga amategeko icyo nababwira ni uko ah, muri aka kanya ah, yaba donald trump ndetse na n'uzaba visi perezida we mike pence bari mu rusengero rwa mutagatifu yohana rw'abangirikani aho baza kuva berekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu ah, white house aho bari bwakirwe na perezida barack obama n'umufasha we michelle obama kugira ngo bafatane ifunguro rya mu gitondo mbere y'uko berekeza hano kuri iyi ngoro aho ibirori biza kubera ego edi gwema nubwo mu kanya gaheze hari ko haragwa imvura hari abantu benshi tucinjira muri iyi nyubako ya radiyo ijwi ry'amerika bari batanguye imyiyerekano iyo biki- iyo bikiri kiraba igi- yifashe gute imyiyerekano y'abantu biyamiriza u- ubutegetsi twebwe ifata aho aho ndi ntaho mpuriye n'abantu barimo kwiyerekana kuko hari uduce dutandukanye bageneye abantu bashaka kwi- kwi- kwi- kwi- kwiyamamaza na- nako kwigaragambya aho ndi jyewe ah, benshi baje hano ni abantu bafite ubutumire ah, cyane cyane nibaza ko baba bahawe n'inzego zitegura ibijyanye n'irahira ry'umukuru w'igihugu aha kuri uru rubuga rero nta myigaragambyo ihari aho imyigaragambyo iza kuba ni mu tundi duce dutandukanye na hano ahondi urakoze cyane rwose Eh, kumbure mugenzi wanjye thomas kamirindi hari akandi kabazo wumva ufitiye mugenzi wacu edi gwema canke dukomeze tuganire dukomeze tuganire nawe ara- turi kumwe arakomeza tubwire twinshi cyane rwose urakoze cyane edi gwema turasubira mu kanya kari imbere murakoze
radiyo ijwi ry'amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uno munsi turiko turaganira ku ihanahana ry'ubutegetsi hagati ya barack obama na donald trump umutegetsi mushasha wa leta zunze ubumwe za amerika mu masaha make cyane turiko turaganira na mugenzi wanje thomas kamirindi yakurikiraniye hafi ukwiyamamaza kwa donald trump ah, n'ibyagiye biraba inyuma yaho aho atorewe kuba umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ku itariki umunani z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka uheze thomas none muri make tubigire bamwe mu bategetsi twizeye kubona mu birori by'uno munsi ndakeka abatari bake bifuza kumenya niba nka hillary clinton aza kwitaba ibirori by'uno munsi nibyo araza ahubwo ni n'igitangaza kuko yatsinzwe ku buryo butunguranye cyane ikindi cyatumaga abantu ahari bashobora kwibwira yuko ah, nawe atari buzi kuko hari abatari buzi ni ukuntu kwiyamamaza kwa muri aya matora byabaye ibintu bidasanzwe habayemo ibintu byo gusuzugurana habayemo ibintu byo gutukana cyane ndetse kandida donald trump aza no kuvuga ngo hillary clinton akwiye kum- akwiye gufungwa ngo ni umuntu abanyamerika badashobora kwizera ubwo yavugaga yuko yamennye amabanga y'igihugu kubera yakoresheje akiri umushikiranganji w'u- w'ububanyi n'amahanga w'imigenderanire n'andi makungu mbese minisitiri w'ububanyi n'amahanga hano babyita secretary d'etat secretary of state icyo gihe rero Hillary clinton yakoresheje ubuhanga butari ubwa leta akoresha ubuhanga bwe biriya byo guhanahana amakuru itumanaho za email n'ibindi yakoresheje ibyuma bye bita seriveri mbese ibyo bintu byose binyuraho yakoresheje ibye bwite ntiyakoresha ibya leta noneho rero donald trump arabi- abiheraho ati hillary clinton akwiye gufungwa kubera ko ibyo bintu byo yakoresheje bishobora kuba byaratumye hameneka amabanga y'igihugu abantu barayibye nuko kandi koko barayibye kuko hariho nyuma yaho ama email nk'uko bivuze twagiye turabona abayibye bashize ku rubuga rwa interineti ntabwo bayibye kuri ibyo byuma bya Hillary Clinton we ku giti cye ababyibye bibye iby'aba- iby'abas- iby'abademokarate ishyaka ry'abademokarate mu by'ukuri mu gihe kwiyamamaza noneho byari birimo hakaba harimo n'ama email ya harimo na mayimeyili n'utundi tubanga twinshi babishyize hanze kugira ngo mbese batobere Hillary Clinton mwiyamamaza nabyo abantu benshi babikurikirana hafi bavuga yuko byagize ingaruka mu gutsindwa kwe yatsinzwe rero ku buryo butunguranye arababara cyane aranarira kubera uko gutsindwa ku buryo butunguranye ni uko abantu rero bakavuga bati "Ah, buriya ntabwo azo- azaza ariko rero araza araba araba ari kumwe n'umugabo we Bill Clinton wabaye nawe umukuru w'igihugu kubera ko nawe ni inshingano ze zo kuza mu muhango ni ikindi tutari twavuze perezida ucyuye igihe n'abaperezida barangije bategetse kera bakiriho baza muri uwo muhango Bill Clinton araba ahari George Bush mutoya n'umudamu we baraba bahari George Bush mukuru n'umudamu we bo barakuze cyane n'ubu ngubu bararwaye bari mu bitaro bafite imyaka mirongo cyenda n'ibiri y'amavuko bararwaye bari mu bitaro mu mujyi wa boston hanyuma undi muntu uza kuba hari ni perezida carter jimmy carter we yategetse kuva muri mirongo irindwi na karindwi kugera muri mirongo inani umwaka wa mirongo inani urangiye neza asimburwa muri mirongo inani na rimwe na ronald reagan nawe rero arakuze Arakuze ariko nawe cyane.
araba ahari Mm.
abo bategetsi baraba bahari na Hillary Clinton ariko mu badepite b'abademokarate ni ukuvuga hano abo bita representatives kimwe cya gatatu cy'abademokarate bavuze ngo ntabwo baza Mm.
ntabwo baza muri uyu muhango ni ikintu kidasanzwe ni ubwa mbere bibaye abantu bo mu nteko ishinga amategeko bagira gutya bakavuga ngo ah ngo nta mu- uriya muhango wo kurahira w'umukuru w'igihugu ntabwo tuwujyamo abo ni abantu batemeranwa na gato na gato na gato na, na donald trump Mm. kandi bizo- bisa n'ibizogorana gukorana nabo urumva mu myaka iri imbere bashobora kugirana gutya bakajya bakocorana ku tuntu tumwe na tumwe kubera ib- i- ibyo twakwita ideoloji cyangwa se ingengamiyoborere Imigambi.
batumvikanaho mu migambi batumvikanaho ariko kubera ko inzego za hano zitandukanye z'ubutegetsi kandi zikuzuzanya ntabwo bashobora gutoberana kuko bagiye muri ibyo ngibyo wasanga bishe itegeko nshinga kandi baba bararahiriye kuzari kuzarirengera ntabwo re- kandi baba batobeye n'abanyagihugu birumvikana baba batobeye rubanda babatoye icyo gihe rero yego bashobora kugira utwo batumvikanaho bagashwana ariko buri gihe bagira aho bahurira ni nayo mpamvu na perezida obama yagize ibibazo byinshi cyane n'abantu bakomoka mu ishyaka ry'abarepubulika kubera ko we akomoka mu ishyaka ry'abademokarate baramugoye cyane abo mu nteko ishinga amategeko ariko hari byinshi nanone bafatanije bara- barabitunganya
tubwiye rero mu kuntu ibirori biza kugenda ibyo tuza kubona ku masanamu ya televiziyo nk'uko twabivuze dutangura hariho bimwe bimwe abantu badashobora gusobanukirwa batazi niba ari amategeko cyangwa ari imico nk'uko wavuze ku byerekeye kujya gusenga mu gitondo byarabonye- byare- byariyerekanyije mu bategetsi benshi babikoze mu kanya rero umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika mushasha ararahira muri ayo mabanga afise ikiganza kimwe kuri bibiliya ikindi mu kirere ni itegeko canke ni kubera aba ari umukirisitu eh, aba yifuza na imigisha y'imana bigenda gute ntabwo ari itegeko gushyira akaboko k'ibumoso kuri bibiliya si itegeko ariko kuzamura akaboko ko ni itegeko mbese bo barabivuga neza mu itegeko nshinga ko azamura akaboko k'iburyo noneho akarahira ariko gushyira akaboko kuri bibiliya ntabwo ari itegeko N- byabaye nabyo umuco guhera kuri perezida wa mbere george washington mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda nibwo yarahiye bwa mbere niwe perezida wa mbere na mbere warahiye amerika imaze kubona ubwigenge mbere byari ibihugu byinshi byari mu bukoroni bw'abongereza noneho baza kurwana baratsinda barigenga bishyira hamwe bakora leta zunze ubumwe za amerika icyo gihe byari ibihugu cumi na bitatu Yego.
ibyo bita states ubu ngubu amareta eh, amareta ubwo rero perezida wa mbere batoye george washington yarahiye kuri bibiliya ariko niwe wabyihitiyemo ko ntabwo yari nta- umukristo yari umukristu nta kintu na kimwe cyabimutegekaga nta tegeko ryarimutegekaga byabaye rero umuco n'ubu ngubu nta tegeko ribitege- ribiteganya nuko agashyira rero akaboko ku- kuri bibiliya ariko rero kubera ko ari n'itegeko atari n'itegeko si abaperezida bose mirongo ine na batanu barahiye kuri bibiliya hari bane batarahiriye kuri bibiliya na gato Mm.
umwe ni nka theodore roosevelt mu gihumbi magana cyenda na rimwe abandi ni quincy Ad- adams na franklin pierce bo abo bose barahiriye ku bitabo by'amategeko byanditsemo n'itegeko nshinga nyine birumvikana bo bakavuga bati twebwe turahirira ku itegeko nshinga ibyo by'amabibiriya ntabwo bitureba kandi nabo bari abakristo hanyuma undi ni lyndon johnson we yarahiriye kuri misel y'abakatolika misel nabuze ijambo ryo mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ariko ni igitabo cy'abakatolika b'abaromani mbese bariya bayoborwa na papa we yarahiriye kuri miseri y'abakatolika kandi we yanarahiriye mu ndege Air Force One kuko icyo gihe nawe ni muri mirongo itandatu na gatatu bari bamaze kwica perezida john kennedy johnson rero yari visi perezida we hano uri uko itegeko ribiteganya iyo perezida agize icyaba cyangwa akegura mbese agatanga imihoho ni visi perezida umusimbura johnson rero yari, yari we- nawe yari i dallas aho perezida kennedy yiciwe noneho rero bahita bamukubita mu ndege vuba vuba kugira ngo aze a- ahumurize igihugu mbese atangire akazi arahirira rero mu ndege we yarahiriye rero kuri misel y'abakatolika kandi ntabwo yari umukatolika nawe ahubwo perezida john kennedy niwe wari umukatolika nuko misel twavuga yuko ari nk'igitabo cy'abakatolika kirimo indirimbo zabo kirimo inyigisho zabo amasengesho yabo birashoboka ko yoba atarafise bibiliya mu ndege ntawe uzi impamvu bibiriya buriya hari abantu bari bayifite ariko ntawe uzi impamvu yihitiyemo icyo Misel.
gitabo misel akaba ari icyo arahiriraho Nta- ni- nk'abandi nabo eh, ba- bahisemo kudakoresha bibiriya ntawe uzi impamvu ikindi twavuga perezida wa amerika nta- nta- amerika ntabwo irategekwa n'umuyisilamu na rimwe Mhm. cyangwa Ubure- iyindi dini cyangwa se irindi dini kugeza ubu ngubu ni abakirisitu nta muyahudi urategeka et- amerika nta muyu- nta muyisilamu urategeka amerika noneho rero ese bo batowe nk'umuyisilamu agatorwa cyangwa se umuyahudi agatorwa cyangwa se undi wo mu yindi dini tuvuge nk'ababudisite tuvuge se nk'abashantoyisite ko iki gihugu cyuzuyemo bose eh, cyuzuyemo bose mu nama nshingamateka mu- mu bi- mu mu nzego mu nyinshi.
nzego zose kereka perezida wa amerika niwe kugeza ubu ngubu ari abakirisitu Mm.
nabwo byatangiye byateye akabazo gatoya kuri barack obama bavuga ngo ntabwo yaba ari umuyisilamu ngo izina kubera rya ko afite hussein Mm.
hussein mbese barack obama yafashe amazina ya se yose atatu ise we rero yari umuyisilamu ariko barack obama uyu nguyu utegeka amerika we ni umukirisitu byamuteye ingorane ariko aza kwerekana ko ari umukirisitu nawe yarahiriye kuri bibiri ebyiri ibyo ari byo byose haramutse hatowe undi wo mu irindi dini we yarahirira ku kihe gitabo ku cye gitabo Mm, bamwemerera ni ikibazo bamwemerera Mm.
ndibwira yuko bamwemerera ndibwira yuko we ku giti cye icyo yihitiyemo gukora nta muntu wundi ushobora kukimubuza cyane cyane ko nta n'itegeko nyine riba rihari rivuga ngo dore uko ugomba kubikora dore uko ugomba kubikora cyane cyane ko uh, muri amerika bavuga ati ni igihugu cya liberty for all ubwigenge kuri Ubwigenge bose n'ubwisanzure kuri bose haba mu bitekerezo haba mu magambo haba mu madini haba mu itangazamakuru ni ubwisanzure Mm, tuzorinda rero turabe ko ubundi mutegetsi mu yindi dini bi- bizo- ba- bizokwerekana ko koko ari igihugu cyisanzuye ntibamwemerera reka tuzarebe eh, amateka niyo azabiduha none donald trump wewe hari amakuru yoba hari yerekana ko aza kurahira kuri bibiliya canke Eh, Harankuru- yabitangaje ko ari burahirire kuri bibiliya nawe ararahirira kuri bibiliya ebyiri nka barack obama Eh, ndakeka barack obama ari we wabikoze bwa mbere Eh, nuko kandi baraza kurahirira no kuri bibiliya imwe ya perezida abraham lincoln yako- abraham yakoresheje yakoresheje we ku giti cye abraham lincoln yategetse kugeza mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe nawe bamwica agitangira manda ya kabiri yari amaze guca ubucakara bw'abirabura nuko biteza n'intambara ya- y'isubiranamo ry'abenegihugu bararwana hapfuye abantu benshi ni intambara yamaze imyaka ine itanu gutyo ihitana abantu benshi cyane yonona ibintu byinshi cyane ari kube iturutse kuri, kuri icyo cyemezo cya perezida lincoln cyo guca ubucakara bw'abirabura bakigenga ubwo rero bibiriya ye yarahiriyeho ku giti cye barack obama yari- yayirahiriyeho na donald trump araza kuyirahiriraho trump yongereho na bibiriya mama we yamuhaye ndakeka ari nko mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu gutyo eh, trump arangije amashuri ntibuka yariyo ibyo ari byo byose arahirira kuri izo bibiri ebyiri iya lincoln niyo mama we yamuhaye mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu urakoze cyane thomas kamirindi Eh, none niryari neza na neza trump aza kuba ah, yahawe icese ubutegetsi ni kuwuhe munota canke ni nyuma y'irihe jambo neza na neza aza kwitwa ko ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika araba ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika amaze kurahira gutanga indahiro ye ni ukuvuga ni saa sita mu kadomo niwe aba ashyize ikiganza cye cy'ibumoso kuri bibiriya noneho perezida w'urukiko rw'ikirenga atangire amuvugishe indahiro urebye byose bimara nk'umunota umwe uko perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga perezida watowe nawe agasubiramo bimara nk'umunota umwe ni ukuvuga ko saa sita n'umunota umwe hano niho donald trump ari- aba aba ari perezida nyakuri igihe ataravuga ati manu ubimfashemo barack obama niwe uba ukiri perezida ni ukuvuga haramutse hagize ikiba ki- kibangamiye igihugu donald trump atararangiza kuvuga indahiro ye ni perezida obama wafata ibyemezo Mm.
niko bimeze agize kumbure akitaba imana canke ah, cyangwa akagira- igihugu kikanaterwa yego bigenda gute icyo gihe ni perezida obama wafata ibyemezo niwe abandanya nyuma y'uwo nyuma ya saa sita n'umunota umwe niwe abandanya w'umukuru w'igihugu?
oya bakora indi mihango yo kwi- yo gukomeza kwimika perezida donald trump apfu- aramutse apfuye wenda aga- akagira nk'u- nk'ikibazo cy'umutima arimo arahira atarangije indahiro icyo gihe barack obama arakomeza aba perezida ariko noneho barahize visi perezida we uba wamaze kurahira mu by'ukuri niwe urahira mbere ariko arahira mu, mu, mu, mu mirimo ye ya visi perezida visi perezida wa donald trump Eh, wa yatowe.
donald trump yego niwe Eh.
pence icyo gihe rero trump aramutse agize gutya akagira nk'ikibazo cy'umutima akitura hasi ari mu ndahiro ye icyo gihe uri visi perezida we niwe bagira gutya bakimika akarahira akaba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika noneho akazishakira undi visi perezida Mhm. tubandanyije kuvuga ku byerekeye uko ibyo birori biza kugenda thomas hari urugendo trump ahava agira n'abandi bategetsi bashasha ba- bari kumwe nawe urwo rugendo ruva kuri kuri iyo nama nshingamateka aho aza kurahirira gushika kuri white house aho agiye kuba kandi akazoba n'ibiro by'iyo bishasha urwo rugendo rwatanguye rute rusigura iki ku batarwumva neza cyangwa ku bataruteguye narwo ntabwo ruteganijwe mu mategeko ni umuco wabayeho watangijwe na perezida jimmy carter yari amaze kurahira mu kwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi yagize gutya we afata icyemezo afa- arahaguruka imihango yose irangiye ku nteko ishinga amategeko yigendera n'amaguru abamu- abashinzwe umutekano we bamugendaho wagenda aramutsa abaturage umuhanda wose umuhanda witwa pennsylvania pennsylvania avenue ni umuhanda munini ariko icyo gihe nyine nta modokari bi- zose baba bazikuye mu muhanda aba yisanzuye abaturage baba buzuye ku- ku- ku nkombe z'umuhanda nabo baba ari benshi ni uko agenda baramutsa abashinzwe umutekano we bamu- bamukikije nyine birumvikana imodokari zose ziri inyuma ye ni uko aragenda agera kuri maison blanche urwo rugendo ni mu, mu, mu mibare ya hano mbese mu- mu- ni, ni miles imwe n'igice umunani ni nko kuvuga ibirometero hafi bitatu Mm, si bito ntabwo ari bito we rero yagiye n'amaguru agera aho ngaho noneho biba bibaye umuco Mm.
abamukurikiye bose nabo bakagira gutya bamara kurahira bakava ku nteko ishinga amategeko mu modoka bagera bagera kuri pennsylvania avenue bakava mu modokari bakaramutsa abaturage akenshi bagahita basubira mu modokari Barabikunda kuko haba hanakonje haba hakonje cyane haba hakonje.
uno munsi hazoba hariko haragwa imvura uyu munsi imvura ira- ira- irabigwa Ariko- ariko, ntabwo hac- ntabwo hakonje nko nko- nk'igihe perezida barack obama arahira muri mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu cyangwa se eh, mu mu bihumbi bibiri n'icyenda n'abandi nka ronald reagan we nta nubwo yarahiriye mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe we nta nubwo yarahiriye hanze bagombye kumujyana mu nzu kubera ko hari hakonje cyane bikomeye ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe ibyo ari byo byose nawe yakoze akantu k'urugendo nuko rero haba hari n'ibibazo by'umutekano birumvikana niyo mpamvu ahari ubu ngubu abaperezida batakigenda urwo rugendo rwose kuko ibirometero bitatu ni ahantu harehare harehare ariko Dano- eh, Bo- barack obama nibutse neza yaragenze ikitari gito eh, yagenze akanya yagenze akanya we na visi perezida we muri inyuma ahubwo visi perezida wa joe biden akana- akanacika aba- abamurinda abamushinzwe Akajya kuramutsa abantu.
akajya kubaha umukono akabakora mu ntoki gutya ariko barack obama we ibyo ntabwo yabikoze yaragendaga gusa mu muhanda afatanye mu biganza na madamu we nuko akagenda aramutsa abantu na madamu we nuko biba ari ibintu biryoshye cyane biba ari ibintu kubona, biryoshye kubibona ah, gutyo abantu ariho bari ni ni- ni ibintu byerekana koko ko demokarasi ihari n'umutekano n'umutekano kuko ikintu cya mbere cyo urwo rugendo rwonyine icyo rugamije kuva kariteri yarutangiza ni ukwiyereka rubanda Mm.
dore nibyo mwaranyemeye mu icyizere cyanyu kugira ngo dufatanye urugendo rw'imyaka ine mu mpaye ya manda ndabi- ndabibashimiye ni muri ni muri ubwo buryo urwo rugendo barukora n'amaguru rwose nk'uko kariteri yabikoze cyangwa se agace nk'uko ababikurikiye babikoze nibyo kandi uno munsi rero turizera ko imvura itaza kuba nyinshi cyane kuri Donald Trump kuko bavuze ko haza kugwa imvura ariko ejo mu birori yari arimo ejo yavuze ati hagwa imvura hagwa izu- haba izuba ati niho nzoba ndi kandi naho hingwa ko nta kibazo urabizi nawe thomas kino kiganiro uragiteramisha inshuro nyinshi ku ndwi ni ikiganiro gihijambo abanyanyoyira ijwi rya amerika turaganira ibitari bike ariko nabo nyine barafise ibibazo n'ibyiyumviro doje ku murongo rero twakire andre duhere kuri andre andre uratwumva
ndabumva neza cyane ni amahoro andre uduhamagaye uri he
ndi mu ntara ya muyinga Mm. baza thomas ikibazo ku byerekeye ihanahana ry'ubutegetsi buno munsi Ndashaka kwanza- eh, ndashaka kwanza mbaze ndamuramutse uwo mishe makuru yegura andire
Eh,
doga ku ijambo andre hanyuma nashaka kuvu- ego nashaka kuvuga hari ijambo avuze ry'umuperezida yitwa george washington nashaka kumubaza mbega uwo muperezida ntaho yoba afise gisanira na uyu george bush aherutse gu- gu- guhanahana ubutegetsi nantuze na na obama oya ntaho bahuriye rwose Eh, ntaho bahuriye Ntaho nta nta nta gisekuruza bafitanye eh, george washington ni ukwe na george bush ni ukwe
Mm, hanyuma ndashaka kuvu- kuvuga nyine ku gite- kwa- ku- ku bishikanye rya obama na na trump njye ndabona ko umenga uyu trump imigambi yiwe azanye baravuga ko ashaka kuzibira uruhome kubaka uruhome rwa ruri hagati ya mexico na na amerika njye ndibaza ko atari inzira nziza yo gutwara igihugu nk'icyo kuko urumva ko n'abanyagihugu batanguye eh, kumwiyamiriza ka- ku- kuko babumva imigambi yiwe itajyanye n'umuperezida atwara icyo gihugu cya amerika ni igihugu tuzi cy'igihangange kandi hanyuma nkavuga ukuntu babisikanya by'ukuri n'ibihugu bimwe bimwe byinshi byo ku isi ntibigenda biboneraho akarorero k'aba perezida ukuntu bahanahana ubutegetsi mu mutekano mu ituze ata bintu by'injyane ata bintu by'amasasu ariko aravuga ariko ugagenda wumva mu bindi bihugu ni kubisikanya ni ingorane ngo ya nk'ibi biriko biriya mu gihugu cya gambia ni ibintu by'ibibazo Mm, urakoze cyane andre thomas kuri iki kibazo cy'urwo ruhome eh, Do- donald trump yavuze ko azokubaka hagati ya mexique na amerika ikibazo eh, ca- c'ingenzi hano muri amerika cyane cyane n'ibihugu vyo mu bumanuko ubona kizogenda gite urwo ruhome turabona azogubaka koko
erega uru- uru uru rukuta uruhome ntabwo ari ikintu gishyashya mu by'ukuri yego yarabivuze n'amahane menshi mba ariko nabivuga ariko ubundi burya urukuta ruri- rurahari urahari yego urukuta hagati ya mexico kuko Ariko si ibi uruhome.
byose bituruka yewe ntabwo ari uruhome ariko nanone iyo bavuze uruhome burya nta ntukeke yuko ari ikintu haba harimo imyenge ku buryo bareba hirya ntabwo ari ikintu mbese nka rwa rukuta twari tuzi rwo muri rwo mu mujyi wa berlin ariko rero ni urukuta ibyo ari byo byose rwo kubambira abantu binjira muri leta zunze ubumwe za amerika batabifitiye uburenganzira bimwe twita amagenda mu kinyarwanda icyo ni ikibazo cyabayeho kuva myaka na myaka kubera ko igihugu gikize kiba rukuruzi ku bindi bihugu bi- bi- biri inyuma mu mibereho mu bukungu n'ubu ngubu tuvuge muri afurika biragaragara na afurika y'epfo afurika y'epfo yabaye rukuruzi ku bihugu byinshi cyane kubera ko ifite ubukungu bukomeye na leta zunze ubumwe za amerika rero i- ni- iyo yabaye rukuruzi ku isi hose yego abantu bose baba bashaka kuza muri amerika bakeka yuko bashobora kuhagira imibereho myiza hagati rero ya mexique na amerika niho hanyurwa cyane mu mu buryo butandukanye bwinshi cyane hanyura cyane abantu ba- ba- baturuka mu mpanuko cyangwa se mu majyepfo y'umugabane wa amerika mu mu bihugu bivuga icyesipanyol kenshi cyane cyane ba- babita baratino ubwo rero urwo rukuta azarwubaka ntabwo azarwubaka we yabisezeranije abanyagihugu yiyamamaza yarabivuze Mm, kandi nicyo gituma benshi bamutoye bi- Baramutoye.
bifuza yuko agabanya uko- agabanya abo bantu binjira muri amerika ku buryo bw'amagendo kuko abaturage baravuga bati abo bantu baraza bakadutwarira imirimo aho twebwe twagombye gukora bo bakahakora kubera ko nta byangombwa bafite bakora akazi kose bakakemera kaba akazi kabi kandi bagahembwa make makeya ni ukuvuga mbese iyo u- ugize amahirwe ukabona umuntu ugukorera ukamuhemba makeya wowe ukunguka menshi birumvikana ko niwe uhitamo kugira ngo ujye gukoresha umuntu uzahemba amafaranga menshi wowe wunguke makeya noneho rero abanyamerika barabimutoreye N- nimba rero barabimutoreye ni ukuvuga ko hari igiti kinini cy'abanyamerika bifuza ko kuri urwo rukuta ru- rubaho ahari nubwo ru- rutaba ari urukuta nyakuri ariko hari abanyamerika benshi bifuza yuko ababinjirira mu gihugu muri ubwo buryo bw'amagendo bagabanuka na barack obama icyo kibazo yarakigize Aba- aba- na perezida george bush icyo kibazo yarakigize B- abaperezida bose batorwa baba bafite iki kibazo cy'abantu babi- binjira muri amerika ku buryo bunyuranyije n'amategeko kandi burya na amerika ni uko abantu batabizi nicyo gihugu kirukana abantu benshi ku isi buri mwaka bafata abantu bakabapakira indege amamiliyoni n'amamiliyoni bakabasubiza hirya y'umupaka bakabasubiza mu bihugu byabo ibyo nabyo biriho uru rukuta razarwubaka ntazarwubaka yabisezeranije abenegihugu bamutoye reka tuzarebe icyo kibazo gisa n'ikintu cyateye ikintu nokwita amacakubiri mu banyagihugu kuko ni ni ikintu hano muri amerika ni igihugu kigizwe ni- n'abantu bavuye mu bihugu byinshi Eh, ah, i buraya muri afurika na barack obama ni umwana w'umuntu yavuye muri afurika Ni na- niyo mpamvu tubona habaye nk'ikintu cyitwa amacakubiri muri aka- mu- muri iki gihe n'uno munsi haza kuba imyiyerekano y'abantu Uh, ba- ba- bamwiyamiriza kubera icyo kintu avuga ati "Nda- ndubaka urukuta kandi iki gihugu gisanzwe kuba cyokwemereye abantu benshi kwinjira ubona hazoba ubumwe mu minsi iri imbere ya vuba abantu bakanywana kumbure ibyo byose bakabirengera ndakeka abanyamerika bazabishobora kuko amerika kugeza ubu ngubu ni igihugu cyerekanye yuko gifite uburyo bwo kwisana no gusana imitima politiki ya hano na perezida obama arabivuga ati ni kakofoni mu gifaransa mbese ni ni- ni ibigambo byinshi cyane abantu baga- bakajya mu birere bagatukana bakabangikana bakajya mu myiga- mu myigaragambyo hagati aho ngaho twumvikane imyigaragambyo hano akenshi bari mu ituze ni rimwe na rimwe abantu bajya mu mihanda kubera umujinya nk'aba- nka- twa- twahera nko ku rugero rw'abantu ba- bishwe n'inzego z'umutekano mu buryo budasobanutse noneho abantu bakajya mu birere bakamenagura ibintu bimwe na bimwe ariko nko muri ibi ngibi bya politiki imyigaragambyo yose bari mu ituze mwituzi nta guturira am- ama- Ah, ah, am- nta guturira imiduga, imiduga nta kumena amazu y'abandi nta gukomeretsa abapolisi nta gukomeretsa abapolisi nta gusagarira abandi bantu nubwo mwaba mutavuga rumwe nicyo demokarasi mu by'ukuri ivuga ntabwo abantu twese twaremewe kugira ngo turebe ibintu kimwe ntabwo twaremewe kugira ngo tureshye ntabwo twaremewe kugira ngo tuvuge kimwe tuvuge rumwe ariko abantu bagashyira hamwe ukazana ibitekerezo byawe nkazana ibitekerezo byanjye tugatera imbere twese nicyo demokarasi hano igenda yerekana ku isi bagashwana gutyo bamara gutekana inzego z'ubutegetsi zitangiye gukora bakavuga bati hariya hari umuturage udafite akazi hariya hari umuturage ufite ikibazo cyo kwivuza ibyo ngibyo nibyo tugomba kureba Mm, tugakemura.
ibindi byose bakabishyira inyuma Mm. reka twakire ku murongo n'uwitwa edi umunywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika yitwa edi edi uratwumva halo edi
wi mwiriwe neza
mwiriwe neza Mm, duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro
ngoma amaze ikibazo Eh, bara- baragiye bavuga yuko donald trump ataramenyerewe mu bintu bya politike ariko nta cyemezo ndabifitiye kuko nabitwirikiranye neza cyangwa ngo ndonke ahantu ndabisoma Mhm.
ariko nagomba ndamubaze yuko eh, nimba ari byo ho- hoba hazoba intambamyi ku butegetsi bwiwe mu bijyanye
mu bijyanye no gutwara Mm.
edi nta mpamvu nta mp- ikibazo kigira yego
ikibazo kigira kabiri kuko kubaka uru ruhome rugabura mexique na amerika nta mpamvu ibizobwira
nsubiramo ibibazo byanjye byari ibyo ako kanyuma ntabwo nkumvise neza nsubiriramo
akanyuma naringize nti Mm,
uku kubaka uru ruhome rugabura mexique na amerika nta mpambamyi bizogira
mu ruhe rwego
E, mu migenderanire e, je ndashaka kubaza yuko atoba akeneye yuko haba imigenderanire hagati ya mexique na, na amerika Mm. urakoze edi Thomas.
yego icya mbere kuba donald trump atazi ibya politiki nibyo ntabwo yigeze akora ibya politiki yari umuntu wibera muri bizinesi ni umucuruzi mbese afite ibigo by'ubucuruzi byinshi cyane ni n'umuherwe cyane ndakeka ari nawe muherwe wa mbere utowe mbese umuherwe ufite amamiliyari y'amadolari y'umutungo we bwite nta bya politiki rero yigeze akora ngo abe yaratorewe nko kuba kuko abaperezida benshi ba- bategetse hano wasangaga abenshi bara- ba- hari inzego runaka bigeze gutorerwa bamwe barabaye abaguverineri abandi barabaye abasenateri eh, ariko nka george washington perezida wa mbere we niwe wayoboye urugamba rwo kugera ku ku kwikukira independence yari umujenerali yego hari n'abandi baperezida bagiye bava mu gisirikari nka ba dwight eisenhower mbese ingero zirahari donald trump we rero niwe wa mbere kugeza ubu ngubu uje aturutse mu bi- mu mu bantu bikorera utwabo nta bya politiki rero amenyereye ariko rero kuvuga ko bishobora kumugora mu mu butegetsi bwe ntabwo ari byo kubera ko hano inzego z'ubutegetsi ni ni- zira- zirigenga kandi ziruzuzanya zimwe rero zirimo abantu b'inararibonye tuvuge nku- nk'urwego rw'inteko ishinga amategeko aba- harimo abasenateri harimo abadepite b'inararibonye rwose kandi burya inteko ishinga amategeko hano ifite ububasha bukomeye cyane ndetse hamwe na hamwe buruta ubwa perezida ni abantu rero b'inararibonye ntabwo bizamugora ikindi urundi rwego rwa gatatu urukiko rw'ikirenga nabo ni abantu b'inararibonye bamazemo igihe abaza kubarahiza ni abantu bamazemo imyaka na myaka ntabwo re- ntabwo rero ibi- ku bibazo by'u- by'u- by'ubu- by'ubutungane hari ikibazo kizaba nawe bazagenda bamuyobora ahubwo ikindi gishyashya ni uko muri leta ye nyine yazanye n'abandi bantu kuko batazi ibya politiki nabo bo mu bucuruzi tuvuge nk'uzamubera umushikiranganji w'ubu- w'imigenderanire n'amakungu minisitiri w'ububanyi n'amahanga nawe ni umuntu wari wibereye mu by'ubucuruzi ni benshi bari bibereye mu by'ubucuruzi ariko rero ntabwo nta mbogamizi ihari kubera ko baje basanga izindi nzego za leta zisanzwe zifite abakozi b'inararibonye ibyo bita administration Mm, iyo ariko ngiyo ihari kandi donald trump akavuga ati ni ikintu cyiza kuko bavuga ati azanye ibyumviro bishasha bishyashya bitari bimenyerewe bya politiki ngo hariya ngo iki ngiki ngo ntikivuga ngo ntigikorwaho ni ni ibintu bishyashya ahubwo hari n'abavuga yuko bishobora ahari kuko kuzazana ikindi kintu gishyashya mu miyoborere ya, ya- ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika nta mbogamizi rero ikindi kiriya gihome nta ntambamyi mu migenderanire njye ndakeka nta ntambamyi ihari kuko ubundi mexique na leta zunze ubumwe za amerika ndetse na canada ni ryo soko rinini cyane ku isi kugeza ubu ngubu ibi ibicuruzwa bihita n'abantu bahita ku mipaka y'ibi bihugu bitatu byombi ni amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari n- nta yindi mipaka binyuraho ibyo rero ntabwo bizahagarara ni uku- ni ukuvuga rero nta kibazo kizaba urukuta ni urwo gukumira abantu bashaka kwinjira magendu nubwo leta zunze ubumwe za amerika Eto- ari igihugu cya- cyakira abantu ntabwo batandukanye uciriyemwo ntabwo uciriyemwo muri aka kanya turiko turaraba amateleviziyo hano muri studio indwi turabonye yuko donald trump eh, perezida barack obama yakiriye nk'uko twako turabivuga mu kanya gaheze donald trump muri white house aramwakiriye kugira ngo basangire nk'uko mugenzi wacu thomas yari yabivuze eh, basangire imbere- icyayi mbese ifunguro ryo mu gitondo baganira muhe na ka gakete we ntabwo akamuha Nakamuha.
aragasiga mu biro Ah, muri eh, ni ibiro byabaye igitangaza ku isi bita oval office aha, bu- bureau oval niho perezida akorera aragasiga mu kabati mm, niko bitegekanyije niko biteganijwe ntabwo akamuha ubu Eh, nk'uko tubibabwiye rero ubu barashyitsemo indani muri white house donald trump n'umu- n'umufasha wiwe na barack obama n'umufasha wiwe bari kumwe turaza kubandanya tubashikiriza ibyo bariko baraganira kumbure n'ibyashoboka kuronka ayo makuru tubandanye tubibashikiriza nk'uko tu- turiko turabironka ku masanamu ya televiziyo no ku makuru turonka hano ku iradiyo ijwi ry'amerika thomas tugarutse kuri kajya kabazo nyine ka edi ka mbere kerekeye ibya politike ku kuntu Donald Trump abaye umugwizatunga wa mbere atunze kandi atahora muri politiki muri leta zunze ubumwe za amerika hari utuntu yagiye arategerezwa gukora kugira ngo ntihazobe icitwa conflit d'intere mu bugwizatunga bwiwe mu mabizinesi yiwe nko guha eh, ayo mabizinesi abahungu biwe uwo dusobanurira muri make utundi tuntu yategerezwa gukora abandi bakuru b'ibihugu batakoze kuko batari muri urwo rwego eh, rw'ubutunzi cyane rwose muri kino gihugu byotuma adakora akazi kiwe neza conflit d'intere mbese ni nko ku- twabyita nko kuvanga kuvangavanga ibintu bya leta n'ibintu byawe ku giti cyawe I- icya- cya- ni ikibazo cyakunze kumugarukaho cyane uzabigenza ute kugira ngo utandukanye ibya leta utandukanye n'ibintu byawe kuko nawe a- afite ibintu byinshi hano cyane.
babyita ampire ampire ni ibintu afite ibintu byinshi pe cyane rwose nuko noneho rero kandi asezera akagirana n'imigenderanire n'ibihugu byinshi byinshi cyane birimo i- izo za intereze mbese ibyo bikorwa bye bimuzanira inyungu nuko ya- yasezeranije n'abaturage yuko ibyo bintu rwose ata- aza- azava mu bye yite ku bya leta gusa yaranarahiye nyine ntabwo ari ukurahira yego nk'uko aza kurahira mu kanya ariko yari- ya- yagiye hariya ku karubanda aravuga ati rwose mbasezeranije yuko nta n'ifaranga rizava muri biriya bigo byari ibyanjye ibi bigo byose byose mberekeye abahungu banjye barakuze afite abahungu babiri bakuze banubatse ati afite n'umukobwa nawe wubatse ati mbisigiye abahungu banjye babiri ngaba mubarebe araberekana ku mateleviziyo ati nibo mbi- mbyeguriye nibo bazabicunga iby'inyungu nibyo eh, nibo ba- bi- bi- inyungu zizagenda zivamo nibo bazabimenya njye ntaho nzongera guhurira nabyo nta n'ifaranga nzigera mfata muri ibi byahoze ari ibigo byanjye ubwo rero ni ukuzategereza tukareba koko kuko abazamu ba- hano hari kuvuga muri demokarasi haba hari n'inzego zicunga zirebera rubanda eh, bakagira gutya bakavuga bati ariko se koko biriya bintu uko yabivuze arabikora akenshi nta nubwo ziba ari n'inzego za leta ni ibigo byigenga nk'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ibigo by'abashakashatsi mbese za univerisite za kaminuza burya zikora akazi gakomeye cyane ko kureba uko ubutegetsi bukora nuko ibyo bintu byose rero izo nzego zose nazo zizamukurikiranira hafi zirebe koko ko atavangavanga ariko yarabyemeye Ariko ubwo hara- azabitandukanye ego ariko hari abatabyemera hano muri amerika bavuga bati uzogenda uganire n'ibihugu runaka ufiseyo ubutunzi bwawe bizogenda gute ayo makengo arabandanya kwibonekeza nk'uko tubibona bari mu myerekano barabandanya babivuga cyane yuko bizogorana cyane rwose yuko atandukanye amabanga y'igihugu n'amabanga y'ubutunzi bwiwe ariko tuzo Tu- ni uko uzabitega amaso uzabitega amaso radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na thomas kamirindi na hoyani tangishaka mugume ku maradiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga muri kumwe na oriane tangishaka na thomas kamirindi aho turiko turaganira ku vyerekeye ihanahana ry'ubutegetsi hagati ya barack obama na donald trump uno munsi itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi thomas ku bijyanye amatora aheruka kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nayagira mirongo itanu n'umunani ariko Donald Trump agiye kuba umukuru w'igihugu cya amerika agira mirongo ine na gatanu sobanurira abatwumva icyo biba bivuye ko ko byari bisanzwe kuba biri umutegetsi wa mirongo ine na gatanu n'amatora ya mirongo ine na gatanu hari ikitumvikana impamvu ni uko hano perezida afite manda y'imyaka ine iyo imyaka ine irangiye manda ye iba irangiye akenshi arongera akiyamamaza ariko nubwo yakwiyamamaza icyo gihe aba ari kandida ni uko ni ukuvuga rero bamwe bagiye batorwa inshuro ebyiri hari nk'uko twabivuze na perezida nderano roosevelt watowe inshuro enye noneho ni ukuvuga ngo iyo perezida atowe ararahira kubera rero bene abo ngabo bagiye batorerwa inshuro ebyiri nubwo watowe inshuro enye yarahiye inshuro enye ubwo birumvikana niyo mpamvu uyu muhango ari uwa mirongo itanu n'umunani ariko abaperezida bo bakaba mirongo ine na batanu nabo- na- nta nubwo ari mirongo ine na batanu ahubwo ni mirongo ine na bane mu by'ukuri kuko hari umwe ntabwo nibuka izina rye hari umwe watowe inshuro ebyiri ariko hagati ye hagati ya manda ye ya kabiri n'iya mbere hanyuzemo indi manda y'undi muntu noneho aho kugira ngo bamwite ko ari perezida bamuhe nimero imwe we baza kumuha nimero ebyiri uwa makumyabiri na rimwe na makumyabiri na gatatu Nuko niyo mpamvu izo mpamvu zose rero nizo zi- mbese amatora amaze kuba ni mirongo itanu n'umunani niyo mpamvu no kurahira bibaye ku nshuro ya mirongo itanu n'umunani Ku- gusa ni uko ba perezida bamwe bagiye batorwa inshuro nyinshi birumvikana iki- ni bimwe mu bibazo abantu benshi biyumvira ba- bariko barumva mu makuru cyane cyane mu binyamakuru hano muri leta zunze ubumwe za amerika ikindi abantu bashobora kuba bibaza thomas ni icyerekeye ah, nk'abambasaderi mu bindi bihugu ni ryari eh, trump azozana abiwe aba barimwo basanzwe barimo tuvuge nk'abari mu burundi no mu rwanda baca bavayo canke hariho igihe ah, bazohamagagwa hakagenda abo trump yipfuza
abambasaderi bo muri leta zunze ubumwe za amerika bari ubwoko bubiri hari abadiplomate de carrière mbese abadiplomate b'umwuga bakoze m- mu bya leta gusa mu by'ububanyi n'amahanga mu by'imigenderanire n'andi makungu mbese mu bya diplomasi abo ngabo n- akenshi baguma mu mirimo yabo kugeza manda yabo irangiye akenshi na kenshi manda y'umwambasaderi ni nk'imyaka itatu ni ukuvuga rero nka abambasaderi b'amerika uri mu rwanda n'uri mu burundi bo ni aba abadiplomate b'umwuga ntabwo bibareba ibyo ngibyo igice cya kabiri tuza kuvuga bashobora rero kuhaguma kereka baba byishakiye baka- bagasezera cyangwa se eh, kubera izindi mpamvu ariko ubundi ariko abyifuje arashobora kubahindura n'ubwo manda yabo eh, itari- nawe ashobora kubahindura abonye batari ko bakora ibintu bijyanye ni n'inyuguti na, na politiki ye ibintu nk'ibyo nawe ashobora kubi- kubi- kubihindura mbese impamvu zishobora kuba nyinshi ariko ntabwo ari shinganwe ntabwo ari agahato bo ko bava mu mabanga yabo bava mu mirimo yabo igice cya kabiri ni igice cy'aba- cy'abambasaderi twakwita ko ari abanyapolitiki aba ngaba ni abantu baturuka mu nzego zitandukanye zidafite aho zihuriye na diplomasi noneho rero abo ni perezida ku giti cye ubihitiramo akabihitiramo kubera inyungu runaka ni nk'inyungu za politiki hano muri amerika kugira ngo wiyamamaze utsinde ni abantu baguha amafaranga yo kwiyamamaza kubera ko kwiyamamaza hano muri amerika birahenda cyane hari abantu rero baha baha amafaranga abakandida noneho rero kandida yatorwa agashimira uwo- uwo abamufashije kwiyamamaza akabaha imyanya yego nubwo sena igomba kubanza kubyemera ariko rero aka- akaba akabohereza mu mu bihugu bitandukanye nk'ubu ngubu muri iki gihe leta zunze ubumwe za amerika ifite abambasaderi ndakeka ijana na mirongo inani n'umunani tudashyizemo abakonsule aba- bariya bategeka za konsila ijana na mirongo inani n'umunani nka mirongo itatu ku ijana urebye ni abo bambasaderi baba twakwita b'abanyapolitiki bo rero bagomba kuvaho nk'uko abandi bategetsi bo mu nzego za politiki batega- bate- bategekanaga bafatanyije na o- perezida obama gutegeka nabo bagomba kuvaho barasezera yego Nu- na perezida obama yari yaba- yasabye abo ngabo bari hagati ya mirongo itanu na mirongo itandatu na yari yabasabye ko bagomba kwegura bitarenze itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi na kabiri barabikoze ariko hari agashyashya kabaye ubundi bagomba kwegura niko bisanzwe ni umuco abo ngabo ba politiki akantu gasa- kata- kadasanzwe ni uko ubutegetsi bwa bwa Trump bugiye kuza bwabasabye guhita bataha Mm, bitarenze iyi tariki ya makumyabiri mhm.
abo ngabo b'abanyapolitiki bambasaderi b'abanyapolitiki uwa mbere wanabanje kwegura n'uhagarariye amerika muri canada nuko bo rero bagomba kuza ubundi hari igihe baba- babahaga iminsi mikeya ngo babe bagumye mu mirimo yabo yego baregura ariko ba- hari abo baha bakeya bamwe na bamwe bakabo- bakabongerera iminsi ndetse ibyumweru cyangwa se n'amezi biturutse ku mpamvu bwite zabo kugira ngo tuvuge bafite abafite umwana ukiri mu ishuri abanza rirangize cyangwa se hari impamvu z'uburwayi ibintu nk'ibyo mbese bibatuma batategereza guca bavayo bavayo Mm.
ubu ngubu rero ko niko gashyashya bagomba guhita bataha tuko turaja ku musozo w'ikiganiro ariko hari byinshi cyane byinshi cyane thomas wasobanurira abatwumva reka duha akanya na eric agira icyo abajije eric uratwumva
ndabumva amahoro neza eric duhamagaye uri he
amahoro Mm. duga ku ijambo
afite mbanze gushimira cyane ukuntu mutunganije kino kiganiro n'uwo mwanya Mhm.
mwongera nkashima uwo tomasi eh, naho ari umujournaliste ariko aragerageza uburyo bwose kwishyura ibibazo by'aba- bya bene gihugu
Eh, yarabikurikiraniye hafi rero- cyane
rezo Eh, yarabikurikiraniye hafi cyane arabitegera
yego niyo mpamvu natwe bidutangaje ariko arishyura nk'umuntu w'umuhinga yoba abizi ariko rero banagomba jewe nse n'ubushima iki gikorwa kigira kibe cyo gubisikanya ni ukuvuga gusenya gubisikanya mu mabanga ya obama na trump mushasha rero nagomba jewe kubw'iwanje mu cyiyumviro cyanjye rero si jewe gusa ndabizi na mu burundi turi benshi bashyigikiye donald trump turi benshi ni ukuri turasabye imigisha imubeko abo bariko bara- ngo bashaka kumwiyamiriza natwe ngaha mu burundi byara- byaradushikiye abantu banka kwe- kwemera aho inaha ishize twemera mutama wacu nkuru nziza no ngaho niko kuko ibyo rero aba- abanyagihugu bo muri amerika ntibibatera ubwoba izo ni imvo za politiki ni uko turasabye donald trump imana imuhezagire imuhezagire cyane ko n'ukuri eh, mu- mu- mu- mu mvugo mbabarira amaso nuvuga ko obama yashatse guduta mwo mu manga ashaka gushyigikira abantu nga mu burundi batembagaje ubutegetsi ibyo namwe murabizi arumvika dona periyero ngo genda ugire ibintu ibiganiro n'abantu bashatse ku- kutwica bagenda gukubita amakudeta mu bintu bidatandukanye Mm, Ni ukuri urakoze Donald cyane.
Trump Eh.
turamushimiye imana Eh, imuhezagire urakoze.
yibereho Ego.
amabuye imana Urakoze imuhezagire amen Urakoze ubu cyane.
ngiye gufata agafanta kubera ashyikiriye ubutegetsi Eh, komera cyane Murakoze, eric Imana Ur- imuhezagire.
urakoze nawe cyane rwose thomas rero tuko turaja ku musozo hari ikindi tuba twibagiye gushikiriza abatwumva ako kumbure.
twababwira ni kariya kajambo perezida umaze kurahira avuga ngo imana ibimfashemo Mm. koko no ni itegeko koko ntabwo ari itegeko Mm.
ni akantu nako kabaye umuco gusa ntaho byanditse ko agomba kukavuga n'ubu ngubu abantu abahanga baracyajya impaka ninde wakavuze bwa mbere hari abakeka yuko ari perezida george washington wakavuze bwa mbere amaze kurahira abona afite imirimo ihambaye cyane noneho aravuga ati manu bimfashemo Mm, bose baca batangwa none byabaye umuco buri mu perezida wese yarangiza kurahira arahirira kurinda itegeko nshinga kurirengera no kutarihungabanya ku- ku- guhindagura itegeko burya aba- nta- ntabwo abemerewe aba yabirahiriye ko atazarihungabanya ako kantu urabona ko ni umuco gusa ntaho kanditse rero donald trump imana ibimufashemo ubwo araza kubyivugira
urakoze cyane thomas kamirindi mugenzi wacu hano ku iradiyo ijwi rya amerika twizere ko twabashikirije ibitari bike bisobanura uko ihanahana ry'ubutegetsi riza kugenda hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu masaha make cyane amasaha abiri neza na neza ndashimiye mwe mwese mwahamagaye mushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro byiza cyane ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma thomas wakoze cyane nanjye ndagushimiye cyane kandi ishimiye n'abaduteze amatwi murakoze mwese naho ubutaha